radiyo y'ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikoro muri kumwe na jodiane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera ku yagezeho ijya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
urakoze diane turibanda cyane ku makuru avugwa ku mugabane wa afurika abajeje umutekano muri sudani bararashe bakoresheje amasasu yica bongera batera ivyuka bikoroza amosozi ku banyagihugu bari mu myiyerekano basaba ubutegetsi kugendera kuri demokarasi hari ku munsi wa gatandatu hafuye abantu bashika kuri batandatu ishirahamwe ry'abaganga muri sudani ryavuze ko abantu batanu biciwe ku mugwa mukuru karutumu no mu gisagara ca omdurmane bavuze kandi ko abandi batari bake bakomeretse iyi myiyerekano yo ku munsi wa gatandatu yabaye inyuma y'iminsi ibiri generale abdel fatah al burhani arongoye akagwi k'abasirikare batembagaje ubutegetsi yigenye kuba umukuru wa leta mfatakibanza abantu bakekwa kuba intagondwa z'abajihadiste barisha abajandarume bashika kuri cumi n'icenda hamwe n'umusiviri umwe mu gitero bakoze mu gatondo ka kare ejo ku munsi w'imana mu buraruko bwa burkina faso ibitero vy'abajihadiste hamwe n'imitego ku mabarabara byitirirwa imihari ishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu hamwe na al qaida bimaze guhitana abantu barenga ibihumbi bibiri hamwe n'abarenga umuriyoni n'ibihumbi amajana ane bamaze guta ingo zabo muri burkina faso mu ndwi iheze abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu basavye leta guhangana mu buryo buboneka no gutuza iyo mirwi y'abicanyi bagabisha ko bashobora kuzokwihereza amabarabara mu gihe atacohinduka mu bijanye n'umutekano mu gihugu ahandi havugwa ibitero vy'abajihadiste ni muri mali abasirikare bane b'ico gihugu barishwe n'abakekwa kuba abajihadiste ejo ku munsi w'imana abandi cumi na bane barakomereka mu buraruko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru bamako hafi y'urubibe na mauritania nk'uko byavuzwe n'igisirikare hamwe n'imbuga ngurukanabumenyi mari imaze imyaka igwana n'intagondwa z'abayisilamu batanguye intambara mu buraruko bw'icyo gihugu mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri imbere y'uko itandukira mu bihugu bibanyi burkina faso na nigeri abantu ibihumbi barishwe abandi ibihumbi amajana barata ingo zabo baromoka ubwicanyi buracabandanya n'ubu n'aho amakungu yarungitseyo inteko zirimwo iza onu iz'abafaransa hamwe n'iza afurika muri libiya umuhungu wa muhammad kadafi yahoze ari perezida w'ico gihugu ari mu bazohiganirwa mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe muri libiya mu kwezi kw'icumi na kabiri uyu mwaka saif al islamu al kadafi w'imyaka mirongo ine n'icenda mu baza kwitoza niwe azwi cane abandi bamaze kumenyekana ko bazokwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu muri libiya barimwo kalifa haftari ari mu ntwazangabo nkuru z'igihugu umushikiranganji wa mbere abdulhamid al deibat hamwe n'umuvugizi w'inama nshingamateka aguila saleh nayo ku mugabane wa buraya abimukira barenga amajana atandatu bagwiriyemwo abanyemisiri barashitse mu mpanuko bw'ubutaliyano mu masaha mirongo irindwi n'abiri aheze barondera ubuzima bwiza ku mugabane wa buraya abategetsi babivuze ejo ku munsi w'imana mu gihe akarere ka buraya kari mu bihe vy'imbeho nyinshi ubutaliyano bumaze iminsi bubona ubwato butwaye abimukira bwiyongera mu mazi yabwo ibi byatumye leta y'umushikiranganji wa mbere mario dragi isinyanira amasezerano n'ibindi bihugu bigize ubumwe bwa buraya ku kuntu botorera umuti hamwe w'ico kibazo c'abimukira bisuka ku bwinshi kuri uwo mugabane gushikaho ukwezi kwa cumi na kumwe kugeza ubu abimukira ibihumbi mirongo itanu n'indwi n'amajana umunani na mirongo itatu na batatu nibo bamaze kugerera mu butaliyani uyu mwaka ugereranije n'ibihumbi mirongo itatu na kimwe n'amajana abiri bashitseyo mu gihe nk'iki nyene mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri uheze
aloyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nongere ndabashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika mu gice ca kabiri cano makuru abarimyi b'ibiraya mu gihugu cy'u rwanda bavuga ko bakorera uruhombo bivuye ku biciro bashorerwa ko ico gitegwa bidahwanye n'amafaranga bavuga ko baba bakoresheje bose biremerwa ko umuhinzi ari mu kugwamo kugeza ubu ngubu nko ku rwego rw'ibirayi bya kinigi ikiro cy'ibirayi kimwe kiboneke gihagarara amafaranga ijana na mirongo cyenda ayo ni igishoro uyu munsi ari guhabwa ijana na mirongo irindwi n'atanu uyu ni jean paul munyakazi umuvugizi w'ishyirahamwe imbaraga rihurikiyemo abarimyi n'aborozi mu rwanda ino nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato tunabafitiye n'amakuru agezweho mu gisata ca siporo mu rwanda no mu burundi nugere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nayo ndabicaye ku masonga mu kanya nk'itangura abarimyi b'ibiraya mu gihugu cy'u rwanda bavuga ko igiciro babigurishiriza ko kiri hasi cyane ku buryo batisubiza ayo baba bakoresheje kuva bikirimwa gushika bishorwe abavuganye n'ijwi rya amerika basaba leta kugira ico ikora kugira ngo babandanye kurima iki giterwa ibindi kwino nkuru n'umumenyesha amakuru y'ijwi rya amerika mu rwanda jean baptiste ndabananiye ibi byagaragariye mu gikorwa cyabaye kuri uyu wa kane musanze cyo gukusanya amakuru kuri iki kibazo cyateranyije amakoperative mirongo irindwi n'abiri y'abahinzi b'ibirayi yo mu turere twa rubavu musanze nyabihu burera na gicumbi dusanzwe duhingwamo cyane iki gihingwa abitabiriye iki gikorwa bose barimo n'inzego za leta bemeranyije ko iki giciro kiri gukubita abahinzi hasi cyane nk'uko jean paul munyakazi umuvugizi mukuru w'umuryango w'abahinzi n'aborozi mu rwanda imbaraga yabibwiye ijwi ry'amerika twerekanaga yuko ari amafaranga make cyane ugereranyije n'igishoro aba yatakaje bose biremerwa ko umuhinzi ari mu kugwamo kugeza ubu ngubu niyo mpamvu bavuga bati ntabwo ubuhinzi bushobora gutera imbere mu gihe cyose umuhinzi ari mu gukora adashobora kubona inyungu nko ku rwego rw'ibirayi bya kinigi twasabye kugira ngo ikiro cy'ibirayi kimwe kiboneke gihagarara amafaranga ijana na mirongo cyenda ayo ni igishoro uyu munsi ari guhabwa ijana na mirongo irindwi n'atanu umucuruzi we twasanze ari mu gucuruza hagati y'amafaranga magana abiri na mirongo ine no hejuru ya magana atatu ahubwo we igikomeye rero cyari kirimo ni uko wasangaga n'amafaranga abaha umuhinzi bongera bakagenda bagahenda umuguzi Charlotte wambaye neza kuriya amakoperative y'abahinzi b'ibirayi bakanakusanya umusaruro mu karere ka Rubavu anakuriye amahuriro yose y'ibirayi mu rwego rw'igihugu yatubwiye ko igiciro kitiyongeye hari abahinzi batabasha gukomeza guhinga ibirayi tugura umuti duhenzwe ubu detane igeze ku ijana na bitanu ibiro makumyabiri na bitanu ikiro ni ibihumbi bine na magana atanu abahinzi benshi ntabwo twakomeza kabisa twabinanirwa turi abahinzi dukeneye umucuruzi ariko n'umucuruzi nawe atadufite ntabwo yakora koperative y'abahinzi b'ibirayi mu murenge wa karago nyabihu ivuga ko iki gihingwa kimaze kwiteza imbere ku buryo bufatika chantal nyirasafari perezida w'iyo koperative coaptica niwe ubanza abantu bari muri koperative bamenye buno buryo tunafite byose nta kintu tubuze inzara twari isezere kuko naguzemo inka ebyiri izo minazwi ibihumbi magana arindwi mvanye mu buhinzi nungutse n'isambu naguze miliyoni n'ibihumbi ijana naguzemo ishyamba ry'ibihumbi magana atanu nayo ndi umukene ndi mu cyiciro cya mbere nari nasabye ngo banshyire muri ba umwana nahisemuha miliyoni imwe n'igice ariko waragujije oya tanguzanye nasabye kuko mu birayi namaze kwigurira akabanza gahagaze miliyoni eshatu n'igice ari mu byangabo n'ubu ngubu nshaka kukiga masitazi ubwo buryo ni uguhinga ibirayi ku mirongo itambitse uburyo buvugwaho kuzamura umusaruro cyane ibyo bavuga ko babigezeho mu gihe kiri munsi y'imyaka ibiri twabajije munyakazi impamvu abahinzi bavuga ko bari guhombywa n'igiciro cy'ibirayi kandi hari abemeza ko bamaze gutera imbere yasubije muri aya magambo navuga yuko icyo bagaragazaga ni uko bashobora kubona umusaruro mwinshi ku buso butoya nibyo koko berekanaga yuko bateye imbere ariko icyo nagira ngo nkwibutse yuko abari babifite muri icyo gihe ibirayi byari biri kugura igiciro cyiza kinigi bari bari kugurirwa hagati y'amafaranga magana abiri na mirongo itanu n'amafaranga magana abiri na mirongo irindwi nawe yavuze koko ko abahinzi b'ibirayi bahagarika kubihinga igiciro kidahindutse gusa yongeyeho ko leta itashyigikira ko iki kibazo gikomeza harimo risiki ikomeye rero igihe umuhinzi atari mu kubonamo inyungu y'uko ashobora kwirukira akaba yajya mu bundi buhinzi butandukanye aho rero ntabwo leta ishobora kwemera yuko bigeze aho ngaho natwe nk'imiryango y'abahinzi ntabwo twashyigikira yuko umuhinzi agera ku rwego rw'uko yareka gukomeza ubuhinzi ikindi ni uko- igikomeye ni uko dufite amahirwe leta irabyumva cyane igiciro ari mu guhabwa uyu munsi uko bigenda kose igomba kuzarangira inama igiciro cy'umuhinzi cyiyongereye yongeraho ko iki kibazo cyari gisanzwe kiba rimwe na rimwe ko kizamuwe cyane ubu bitewe n'uko imbaraga wabahuguriye kubara igishoro mu mpera z'umwaka ushize bityo ko aribyo byatumye basobanukirwa ko bahomba cyane iyo nama yabaye kuri uyu wa gatanu i Musanze n'ubundi yitabiwe n'inzego zinyuranye zirimo minisiteri y'ubucuruzi n'inganda minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu imbaraga abahinzi b'ibirayi n'abacuruzi babyo hemejwe ibiciro kuri buri bwoko bw'ibirayi urugero umuhinzi azajya ahabwa amafaranga magana abiri na makumyabiri n'atanu ku kiro cy'ibirayi bya kinigi mu nzovu mu mujyi wa kigali aho amakamyo y'abacuruzi b'ibirayi abipakururira ababiharangurira bazajya bishyura magana abiri na mirongo itanu n'atanu ku kiro cy'ibirayi bya kinigi bakigurisha umuguzi wa nyuma ku mafaranga atarenze magana atatu munyakazi yatubwiye ko abacuruzi b'ibirayi mu turere duhinga ibirayi bashobora kugurisha munsi y'iki giciro cya kigali kubera amafaranga y'ubwikorezi aba ari makeya kuba i kigali yongeyeho ko ariko igiciro cyashyiriweho umuhinzi kidashobora kujya munsi y'ikemejwe hari ingamba zinyuranye zigamije kunoza ubucuruzi bw'ibirayi zemerejwe muri iyi nama godanse mukamurenzi inzobere mu bucuruzi n'uruhererekane rw'inyongeragaciro ku bicuruzwa aravuga mu zimwe harimo yuko ah, umusaruro wose ukwiye kuzajya ucishwa ku makusanyirizo y'ibirayi yashyizweho ndetse koperative ikabigiramo uruhare mu bijyanye no kumenya uwo musaruro ndetse n'igiciro gihabwa umuhinzi kikitabwaho bakamufasha kureba yuko ah, adahabwa amafaranga makeya hagamijwe nanone kugabanya ah, abamamyi benshi bari bamaze iminsi bagaragara muri urwo ruhererekane abahinzi babyishimiye umwe muri bo iyi myanzuro kuko tubonye ari myiza cyane mukamurenzi yongeyeho ko nta modoka y'umucuruzi yemerewe gupakira ibirayi ku muhinzi nyuma ya saa kumi n'ebyiri z'umugoroba yavuze ko gupakira nijoro bizamo amanyanga arimo kudakoresha iminzani abahinzi basabwa kugira iminzani yabo aho gupimisha iy'abacuruzi batungwa agatoki ko baba bayishe kugira ngo bibe ibiro abahinzi
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihugu cy'u burundi indwara y'imibembe yariyongereye muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu ntara ya rutana iri mu majepfo ashira uburasirazuba bw'ico gihugu ibindi kuri ino nkuru ijwi rya amerika ryateguye ribifashijwe n'abakunzi bayo mu burundi tubibaza umenyesha amakuru wacu ari i kigali mu rwanda desire hatungimana Amakuru ava mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi ya Rutana aremeza ko indwara y'imibembe ibandanya kwibonekeza muri iyo ntara iri mu banuko bushira ubuseruko bw'Uburundi ihanurwe n'igihugu ca Tanzania. Urongoye iyo ntara y'ubuvuzi ivugwamwo iyo ngwara bamwe bita akaranda kuva kera na rindi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari abanyarutana badahuta bamenya ko banduye iyo ngwara. Muganga Yohakimu Barakenguza asigura bimwe mu bimenyetso vy'iyo ngwara.
mu ntango nta bimenyetso aba yumva uretse gusa ko aba afise ibara riri ku rukoba ritamubabaza kandi atajya yumva mugabo buke buke uko imyaka ihaca eh, ya migera itera iyo ndwara iguma yigwiza mu mubiri eh, buke buke atangura kutumva ye- mu ntoki kutumva ku mano ni ukuvuga ya ndwara iba yamaze gufata eh, ya miti nyurabwenge bigatuma rero atumva n'uwamukozeko canke naho ikintu comuzibura ntiyumve n'ikintu na kimwe mu nyuma rero harateba agafatwa n'amaso umuntu agahuma mu maso ukamenga ni igihume bigeze kure rwose rero atangira gucika intoki agacika amano kubera n'ibikomere bivyo ntabakivyumva ko ntabakibabara Ingwara y'imibembe abanyarutana bita ingwara y'akaranda irakira nk'uko muganga barakenguza aramuswa intara y'ubuvuzi ya Rutana ya- yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
ubimenya hakiri kare ingwara y'imibembe irakira neza imiti irahari kandi niyo ku buntu iyo rero mugabo bimenyekanye bimaze gushika kumwe vyo gucika intoki biragoye mw'ico gihe Abanyarutana bavuwe iyo ngwara y'imibembe bagakira ntibashima kugira icyo bashikiriza kubera isoni ariko uno mukenyezi wo ku mutumba nyembuye zone muziye komine giharo atashimye kwivuga izina ari mu bavuye ngwara barakira asaba ko imiti ivura imibembe yogwizwa ngo kuko hari igihe yigeze kubura twaragiye baraturaba baraba amabara ari ku rukoba hanyuma jewe amabara yari ngaha ku maboko hanyuma twebwiye imiti batubwiye ko ari ukuyifata ku kwezi ku kwezi twaragenda tukayitora tukayifata vyari ibibara binini binini ngaha ah, ku maboko hanyuma mbona birazimanganye iyo miti yari igeze kubura ukwezi kumwe ko wumva yandukira twosaba kugira ngo iyo miti ishishikare kugwirirana ubuyobozi bw'intara y'ubuvuzi ya rutana busaba bibonye ko ibimenyetso vy'iyo ngwara y'imibembe kwipimisha hakiri kare batarasinzikara muganga barakenguza arongoye iyo ntara y'ubuvuzi yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko iyo ndwara ifata abantu bose saba ko umugabo asuzuma umugore wiwe umugore nawe agasuzuma umugabo mu kureba ko ata kintu cy'ikibara kiri ku mubiri w'umuntu ababyeyi bagasuzuma abana bakiri bato kubera iyo ndwara ifata abantu bose n'abana bato irabafata hanyuma musanze ari ku ibara ryiharije uca ugenda kwa muganga kugira barabe neza ko iryo bara rihuye n'ibara ry'imibembe kuko amabara yose y'imibembe ku rukuba rw'umuntu araza kuri ade mabara mugabo abaganga baba barize gutandukanya ibara ry'imibembe n'irindi bara ry'izindi ndwara kuva mu ntango z'uno mwaka gushika magingaya mu ntara ya rutana hamaze kwakirwa kwa muganga abagwayi b'indwara y'imibembe bagera kuri majana abiri na cumi n'indwi nk'uko vyemezwa na muganga arongoye iyo ntara y'ubuvuzi ni mu gihe mu mwaka uheze wose w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abakiriye mu mavuriro atandukanye bagera ku ijana na mirongo itatu n'umunani iyo ndwara y'imibembe igwiriye cane muri komine giharo y'intara ya rutana nk'uko amakuru yemezwa n'uwurongoye iyo ntara y'ubuvuzi ya rutana bivuga yibonekeza kandi mu ntara zose zihana urubibe n'igihugu cya tanzania hamwe n'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko amakuru ijwi rya amerika rikura mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida abivuga
jean batiste urakenuye
ijwi rya amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
tubandanyirize muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda babeshejeho n'imirimo yo kurima no gukora amakara bavuga ko bahangayikishijwe n'umutekano muke urangwa aho bakorera inkuru irambuye n'umumenyeshamakuru ijwi rya amerika ari mu rusenda vedaste ngabo zimwe muri izi mpunzi zari zisanzwe zifite imirima y'imyumbati iy'intogi ndetse n'itomate zisobanura yuko zitakigera muri bimwe mu bice zari zisanzwe zihingamo nka mitamba ndetse no mu misozi iva za mugono na kabembwe bitewe n'uko zitinya ko zagirirwa nabi n'abantu bitwaje ibigwanisho bakomeje kugaragara muri ako karere twebwe tugiye mu murima turahohoterwa ukuntu tuhohoterwa n'ubu tugeze batangira kudufata ku ngufu tugakubitwa urumva no gusoma isombe ntitukigenda gusoroma kubera iki kwambugwa igihuru gufatwa ku ngufu totezwa gukubitwa waba utabahaye ugasanga ingorane ziraje ugasigara wabaye ubureti kubera gufatwa ku ngufu mu misozi ihanamiye mu nkambi ya rusende natwe turabarimyi turimo turagenda kurima kubera umutekano turagenda bakatwiruka batwirutse ko amasuka tura abagore bafatwa ku ngufu n'abagabo bakabafata ku ngufu babashyirana mu karere tutazi icyo dusaba ni uko tworonka umutekano tukaza turagenda mu mashamba yacu kurima kubera niho tukura buraro n'uburabo nikiza david ni impunzi yo muri iyi nkambi asanzwe atunzwe n'umurimo wo gutwika amakara yemeza yuko kubera ibibazo by'umutekano muke byatumye umurimo yakora gudindira hari igihe tudoga ruguru mu ipori tugahura n'ibibazo bamwe tukiruka akazi wari ugiye gukora ntugakora uwo munsi abana bakarara inzara cyangwa bamwe bakagwara bakabura nk'ibinini byo kuza kubagurira hari abantu usanga dushaka dukora akazi kamwe kamwe gatandukanye duca amakara uturira ifuru kubera wabuze inzira zo kuza kuyiraba ugasanga ifuru yose yazikiriye yacitse umunyota n'igihe uyazana amwe akanyaganywa mu nzira ayandi bakayatwara kumva z'umutekano muke uri mu nzira musanzwe ngo turwanira twakutwa nk'umutekano mu kayira iyo turiko turaza gukora turahura n'ibibazo byinshi cyane ibipanga bigatwagwa amashoka bagafata impunzi zo muri iyi nkambi inyinshi zari zisanzwe zitunzwe n'ubuhinzi kubera imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibifungugwa zari zisanzwe zihabwa n'ishirami ry'umuryango w'abibumbye ryita ibiribwa rya pamu ari nkeya zivuga yuko kubera zitageraho zari zisanzwe zikorera imirimo byatumye ibiciro byo gukodesha amasambu ari hafi y'inkambi biduga misago filipo n'umwe mu barimyi bo mu nkambi ya rusenda ahantu hasigaye hashikwa ni ahantu hagufi cyane haruguru udashika no ku ruzi aho hantu nayo icaciye kivamwo haciye hazimba gose ku buryo ikare yari ku bihumbi mirongo ibiri ubu ushobora kuba use n'ibihumbi mirongo itatu na bitanu cyangwa mirongo ine ukayibura kabisa ubu barimye turi mu kangarateje twabuze dukira nawe tumira n'ukuri dusaba n'ukuri ubwa mbere na mbere ho leta ya kongo ari nayo yatwakiriye ko yogerageza ikaraba ikibazo cy'umutekano n'ukuri kikirukirwa ku buryo bwose umutekano mu misozi ihanamiye inkambi ya rusenda watangiye guhungabana bikomeye kuva tariki ya cumi na gatatu y'ukwezi gushize biturutse ku migwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho yasenya akarere ka bibogobogo igisirikare cya kongo kivuga yuko cyatumye abasirikare muri bimwe mu bice byo mu bibogobogo na za mugono na kabembwe byari byarigaruriwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abamayimayi kuri ubu igisirikare cya kongo n'ingabo za monisco nibo bacungiye umutekano bamwe mu baturage bahungutse bari bibogobogo kandi iki gisirikare kiri gukangurira abandi baturage batarahunguka kugaruka muri ako karere kuko hari agahenge k'amahoro vedatse ngabo ku bwaragijwi rya amerika rusenda wo mu ntara kivuye
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ayagezeho mu gisata ca sport yahereye mu burundi aho kumusugira uwa cumi na kabiri w'ihiganwa ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu nyuma yo gutsinda aigle noir umugwi wa bumamuru ubandanya gusiga iyindi mirwi mu rukino rwa kivandimwe rwaraye rubereye muri turki uburundi bwatsinze birmani ibitsindo bibiri kuri kimwe izi nkuru zose tuzibaza desire hatungimana akoresha ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda urwo rukino rwabereye mu gisagara cya antariya mu gihugu cya turikiya rwahaye akaryo abakinnyi basanzwe bakina ku mugabane wa burayi kuronka urukino rwa kivandimwe na rigi burundi atamahiganwa muri kino gihe buriko burakina abo bakinyi bakaba baheruka kuronka urukino mu kwezi kwa kane bakina n'igihugu ca maroc kizigenza saidi ntibazonkiza yakinye mu mugwi serukiragihugu araheze imyaka irenga cumi arashimishwa n'uko bagenzi be bitwaye muri urwo rukino ntibacike inkokora naho bari bamaze kwinjizwa igitsindo bikaza kurangira batahukanye intsinzi icya mbere na mbere ngo mushimire abakinnyi bose kuko bitanze bitanze vrema ntibiyumviye ko ari match amical on direct c'était match officiel kandi mwabonye ko naho twari twatsindiye igitsindo kimwe mugabo wabonye ko twaje ibisindo byinshi cyane premier mita mugabo wabonye ukuntu bariko barakina nk'abana chaque minute bariko barita hasi niyo ari systeme yabo kubera bamaze gusinda kimwe bakibaza ko birahejeje mbwa babonye ko impanuro z'umuntu umenyereza yatubwiye ngo deze mita tuyikonsantre kwanza turekane na arbitre nibyo bagwa hasi tureke mbwa tuongeze tuongere inguvu turabe ko toronga igisindo cya kare donc wabonye ko twagerageje twasinze imana ishimwe ku isinzi y'uno munsi uwo mukinnyi yamaze imyaka myinshi akina ku mugabane wa burayi asanga kubona hari abakinnyi benshi kandi bakiri bato bakina i burayi bizofasha umugwi serukiragihugu w'uburundi gutera intambwe ugasubira no mu nkino za afurika wowe nyine ubona ko arabajene kandi bagikomeye ubonye ko umuntu akinye uburaya ntibisigura ko ni umuprofesiyoneri si nk'umukinnyi akina umuhira sinavuze ko abakinnyi bakina umuhira ko badashobora mugabo hari diferanse umuprofesiyoneri n'umuroko ushobona ko hari kandi barashara abajene kandi bakina hanze bashabaronga ama experience bashabaza kudufasha kandi biraboneka ko bafise vraiment tugumane abajene gushika n'iyo nk'uko vision byavuze nibaza ko zoba dufise umugwi mwiza cyane urwo rukino kari akaryo kuri Reverend Ndikuriyo arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ko gushimira abakinyi b'intamba mu rugamba bashikanye umugwi mu nkino za Afurika kari kandi akaryo ko kubereka uzomusubirira General de Brigade Alexandre Muyenge iyo ndongozi mu gipolisi cy'u Burundi akaba zo kwitoza wenyene mu kibanza cyo kurongora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu matora azoba itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka urwo rukino rwa kivandimwe ntirwabujije ko ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi ribandanya ku munsi ugira wa cumi na kabiri kuko abakinnyi bakinye muri turikiya nka bose basanzwe bakina hanze y'uburundi imuyinga olympic star yatsinze vitaro ibitsindo bitatu kuri bibiri ingozi kanza united itsinda mesaje ku kibuga cyayo igitsindo kimwe ku busa mu ruyigi flambo doreste yatsindiwe muhira na flambo du centre ibitsindo bibiri ku busa rukinzo umugwi w'igipolisi utsinda wayar fc yimuramvya igitsindo kimwe ku busa buja city yatsinze burundi sport dynamic ibitsindo bibiri ku busa rekroko inganya na musongati busa ku bundi top junior yatsinze atletico new oil kimwe ku busa nayo bumamuru yirahiye egre noir mu rukino rwari rukomeye cyane ku bitsindo bibiri kuri kimwe uwo mugwi wa bumamuru wo mu ntara ya cibitoke niwe uri mu kibanza ca mbere kugeza kuri uno munsi wa cumi na kabiri w'ihiganwa ufise amanota mirongo ibiri n'icenda ukurikirwa na musonga tigitega n'amanota mirongo ibiri ikibanza ca gatatu kikabamwo flambo du centre yaho nyene gitega n'amanota cumi n'icenda mu kibanza ca nyuma harimwo rekoroko yo mu rumonge n'amanota atanu desire atungimana kigali ijwi rya amerika
desire hatungimana acukurirwa mu ngata na jean claude munyandinda wagiye kutubwira agezweho mu gisata ca siporo mu gihugu c'u rwanda mu mupira w'amaguru uyu munsi kuwa mbere guhera saa cyenda z'igicamunsi ku isaha y'i kigali ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi irahura n'ikipe y'igihugu ya kenya harambe stars ni umukino wa gatandatu ari nawo usoza imikino yo mu itsinda rya gatanu mu rugendo rwo guhatanira amatike yo kuzahagararira umugabane wa afurika mu gikombe cy'isi kizabera muri katari mu mpera z'umwaka utaha uyu mukino wa kenya n'u rwanda nta buremere ufite kuko muri iri tsinda ikipe ya mari yamaze kwegukana umwanya wa mbere ikaba itegereje gukira imikino y'akamaramaka kenya ifite amanota atatu kuri cumi n'atanu u rwanda rukagira inota rimwe abasore b'u rwanda bayobowe n'umutoza mashami vincent bageze i Nairobi kuwa gatanu w'icyumweru gishize uyu mutoza avuga ko imwe mu mpamvu zatumye umusaruro w'ikipe amavubi ukomeza kuba nkene ari uko shampiyona yo mu rwanda iri ku rwego rwo hasi zari ingendo zikomeye cyane uh, ariko umuntu yose yazirebera mu ndorerwamo yifuza kuzireberamo ariko uh, ngira ngo ku rwego rw'umupira w'amaguru cyangwa ku rwego ruri sportif twahuye n'ibibazo bikomeye cyane byo kutagira shampiyona byo kutagira uh, wenda shampiyona iri competitive ngira ngo twagiye tuyibona kenshi ko eh, ni hake cyane ushobora gusanga ikipe ishobora gutwara igikombe idatsinzwe ishobora gutwara igikombe sezo ebyiri mu gihugu idatsinzwe ni byiza ni rikodi nziza kuri ekipe ariko nanone aho washyiraho akabazo mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u rwanda ntabwo harimo haruna niyonzima usanzwe ari na kapiteni wayo kuko yasigaye i kigali ku munota wa nyuma bitewe n'ibyago bitunguranye byabaye mu muryango we uyu mugabo ukinira ikipe ya as kigali yari amaze iminsi mike atangaje ko ashobora kuba ari hafi gusezera mu ikipe y'igihugu icyo navuga ni uko ibyo bintu biriho nanjye ndabishaka cyane kuko buriya tutabeshanyije twese turi abantu ntabwo ibintu birirwa bivugwa hanze aha n'aha nubwo wenda ntashaka kubyinjiramo muri detaye bishimisha nk'umwe n'umunyarwanda n'ubundi wakomeje kwitangira igihugu nubwo hari bitaragenze neza mu byo nifuzaga ntabwo ibintu byose dushaka mu buzima ariko tubibona ariko after this two matches nzabitangaza kandi ntabwo nzasezera nk'umunyarwanda wihisha nzabitangaza niba ari niyo press conference izabaho nsezere abanyarwanda kuko n'ubundi aho ngeze n'abanyarwanda babimfashijemo tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball amakipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB yamaze gusenyuka UTB Volleyball Club mu bagabo no mu bagore ntabwo zizongera kugaragara mu marushanwa y'uyu mukino amakuru atugeraho avuga ko intandaro yo gusesa aya makipe ari ikibazo cy'amikoro muri volleyball yo mu Rwanda amakipe yakomeje kuburirwa irengero urusorongo kandi amenshi muri yo yabaga afite abakinnyi beza muri aya makipe yagiye buheriheri twavuga Amasata Volleyball Club Umubano Blue Tigers Kigali Volleyball Club Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Ibutare Le Colombe Les Unis Rayon Sport Volleyball Club na Kaminuza yigenga ya Kibungo Inatec Volleyball Club none dore UTB Volleyball Club nayo irigendeye yari Claude Munyandinda i Kigali
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi hano duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo vyari biremeshejwe na joe diane ninahazwe fasil gebehu niwe yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubipfuza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose ahanje turaza kuba turi kumwe mu masaha ari imbere mu bindi biganiro mu kurindira mubandanye kuryoherwa n'ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.